Addunyaa irratti guyyaan dhibee sombaa barana si'a soddomii saglaffaaf kan yaadatamee oole yoo ta'u Itoophiyaa keessatti yeroo 24ffaaf kaleessa jechuun bitootessa 24 bara 2021 yaadatamee jira. Ministirii Fayyaa Itoophiyaatti deetaa ministeeraa akka ta'an Dooktar Darajjee Dhugumaa guyyaan kun akkamitti akka yaadatameef haala dhukkuba sombaa ilaalchisuudhaan ibsa nuuf kennanii jiru. Jaallanneetu haasofsiisee akkaataa itti kaleessa guyyichi kabajame ibsuudhaan eegalu Dooktar Darajjeen.
keessatti egaa biyyoota darbaniif lamaan sadan kana keessa qo'annoo fi qorannoo dhiibii wajjin wal qabatanii hojjetaman hedduutu jiru isaan sodii dhiyaatanii giriippii dhibee kanaan yaaluuf akkasumas immoo deeggartoonni dhaabbilee adda addaa kan dhiibii irratti hojjetan akkamitti akka nu gargaaru akka qaban galiin isaanii maal akka ture akkamitti akka hojjechuu qaban kana moodas kanas irratti mari'achaa turree jirra. Kana malees immoo dhibeen dhiibii kan ittiin gaggeeffamu mootummaan fi dhaabbileen deeggartoota kan ittiin dhibee kanas hojjetan karoora waggaa shanii qophaa'eera karoora waggaa shanii kanas ifoomsinee akkamitti akka hojjechuu qabnu maallaqattiin hojii kana fiixaan baasnus dhaabbileen deeggartoota akkamitti akka nu gargaaruu qaban irratti barnaa hojjetamee jira keessumattuu qorannoo fi qorannoo akkasumas immoo hojii tiibii irratti qaamolee gahee qaban badhaasnii fi beekan kan adda addaa kennamee yookaan darbansaatan haala kanaatiin gaggeessuu yaarra.
Inni baranaa mata dureen isaa maal kan jedhu ture?
Akkuma dhaabbanni fayyaa addunyaa kaa'etti biroon keenya baay'ee deemaa jira. Garuummoo haala sanaatiin jennee hojii irratti hanqina waan jiruuf yeroo wajjin tarkaanfachuu qabna waan jedhu akka biyya keenyaatti dhibee TB xiqqeessuuf yookaan immoo dhibee TB hambisuuf yeroo nuti qabnu yeroo ammaati. Amma kana hojjechuu qabnaa qaba jedhee kan oole.
Egaa Itoophiyaan biyyoota sadarkaa addunyaatti dhukkuba sombaan miidhaman soddoma keessaa tokkodha. Kanaaf hojii guddaan ministeera keessan waan eegu isinitti hin fakkaatu?
Qorannoo bara kuma lamaa fi digdama akka lakkoofsa Itoophiyaa keessatti dhaabbanni fayyaa addunyaa hojjetee wajjin wal qabate namoota kuma dhibba tokko keessaa Itoophiyaa keessatti namoonni dhibba tokko afurtama dhibee kan qabu jechuudha. Kun akka waliigalaatti waggaa tokko namoonni kuma dhibba tokko kuma shantamii torbaa ol ta'an dhibee kanaatiin kan qabaman yoo ta'u waggaa tokkotti namoota kuma digdamii tokko wali kallattiin isaanii darbu kan jechuun guyyaa tokkotti namoota shantamii torba akkasumas sa'a tokkotti namni lama lubbuun isaanii hin darbaa jechuudha. Kanaaf dhibeen kun akka addunyaattis ta'e akka biyya keenyaatti dhibeewwan daddarboo keessaa isa tokkoffaa lubbuu namaa kan balaafatu facaatii darbaas kan qabudha jechuudha. Kanaaf akka biyya keenyaatti hojiin guddaan akka nu hojjetu beekna. Keessumaa immoo bara kuma lamaa soddomii shanitti kan dhaabbanni fayyaa addunyaa baase isa sana hojiirra oolchuuf karoora waggaa shanii haga kuma lamaa fi digdamii shanitti hojii bal'aa kan hojjechiistu kan itti yaadne egaa iddoo nuti irratti xiyyeeffannu inni guddaan biyya keenyatti namoonni waggaatti kuma dhibba tokko kuma shantamii torbaa ol dhibee kanaatiin qabamuu jedhamee garagaara. kan jiru isaan kana keessaa namoonni parsantaa torbaatamii tokko akka ta'an gara dhaabbata fayyaatti dhufanii miidhinaalamoo qorichas ni fudhatu jechuudha. Kana san parsantaa digdamii sagal akka ta'an yookaan tokko sadiitti kan siifan dhaabbata fayyaa hin dhufan jechuudha. Isaan kun sababa adda addaa qabaachuu danda'u. Tokkoffaa dhibee kana qabaachuu isaanii beekuu dhiisuu yookaan immoo dhiyootti tajaajila dhibee kana addaan baasuu qabaachuu dhiisuu danda'u. Yookaan mootuma dhukkubsatanii illee tajaajiluma adda addaa achumatti argachaa sabbisan milaa'uudhaan namoonni dhufu hedduun jiru. Namoonni kun immoo rakkoon isaa maali? Dhibee kana miira dabarsa hawaasa keessatti yeroo turan dhibeen isaanii kun qancaruudhaan yookaan raxuudhaan gara qoricha wajjin wal baratti ce'uu hin danda'a waan ta'eef hojii guddaatiin miidhagina kanarratti isa kanaaf tokkoffaa hawaasa keenya dammaqsuudha. Miidiyaalee adda addaatiin mallattoo dhibee kanaa sirriitti hawaasa barsiisuu akkasumas immoo hojjettoonni ekisteenshinii fayyaa fi ogeessonni garagarii jiran manaa manatti tajaajila yeroo kennan iddoowwan adda addaatti manneen barnootaa keessatti iddoowwan hojiiwwan misoomaa namoonni hedduun jiran keessatti manneen sirreessaa keessatti akkasumas immoo iddoo namoonni irra caalaatti dhibee tiibiif saaxilaman yuunivarsiitii dabalatee bakkeewwan akkasitti xiyyeeffannaa addaa kennuudhaan namoonni kun akka isaan bira ga'amanii fi bal'inaan ni hojjetama jechuudha.
Egaa rakkoo guddaa ta'ee addunyaa kan rakkisu dhukkuba sombaa kan dawaa wajjin wal bare fayyuu dadhabuusaati. Inni kun attam biyya keessaa?
Tiibii qorichootiin wal bare tajaajilisa baay'ee olaanaadha. Akkuma beekamu ragaawwan adda addaa akka agarsiisanitti waggaa tokkotti Itoophiyaa keessatti namoonni kuma tokkoof dhibba afur ta'an dhibee tiibii wal qabatee haaraa irratti argamaatu kan jiru. Isaan kun baay'een isaanii namoonni tiibii gara sirriitti yeroo itti yaalamuu dadhabuu qoricha hojii isaanii addaan kutuu akkasumas immoo fayyina irra jedhanii yeroo muraasa fudhatanii dhiisuu isa kana haga danda'ametti taajila isaa bal'isuudhaaf hojii guddaa hojjetame irratti qophaa'a. Obsaa isa jaatamii torba keessatti yeroo ammaa kana namoonni dhibee kanaaf qoricha akka fudhatan deeggarsi akka taasifamu jirra jechuudha. Kun waggaa sadii dura iddoo muraasa ture yeroo ammaa kana isaa irratti gurguddoo fudhatanii torba keessatti taasifamuu jennaan. Kana malees immoo qorichoota haaraas biyya keessatti balfaa jira. Kan kanaan dura waggaa lamaa ol qoricha liizmootiin fudhatan amma qorichuma liqimsaa waggaa tokko gadatti kan taajila kennan akkasumas immoo humni fayyisuu isaanii cimaa kan ta'e akkasumas yeroo ammaa kana hawaasni keenya akka fayyadamuuf karaa dhaabbilee fayyaatti yeroo isaati kan jiru.
Egaa yeroo wal'aansa isaa baatileef ta'uu dheerachuunsaa namoota nuffisiisuu danda'a tokko lammaffaa immoo hanga tokko egaa fudhatanii booda kan fayyan itti fakkaates kan dhiisan jiru kanarratti maal gorsitu?
Eeyyee nagara kun guddaan amma qormaataa ta'ee jiru isa kanadha. Keessumaa dhibeen TB kun jalqaba yeroo qoricha argatan ji'a namoonni biyya sadii keessatti akka akkaatti mallattoo duraan irra ture sana dhabamti isaa akkasumas immoo nyaatas fudhatu waan ta'eef qaamni isaanii ni dabala kanarraa kan ka'e namoonni hedduun fayyine kan jedhu jaalatanii adda adda godhu jechuudha. Inni kaan immoo qorichuma kanatu fudhatanii qoricha aadaas haa ta'uu manneen amantaa adda addaa fudhachuudhaan lafa sabalaas dhaquudhaan kan addaan kutaa dhufu jechuudha. Gidduutti kan dhiisanii baay'ee ni jiru. Kana malees manneen amantaa wajjin hojii bal'aa hojjechuutti dandeenya irraa hawaasa keessatti namoonni kun akka hin banne duukaa bu'uudha. Kanaaf immoo ogeessota fayyaa naannoo kan hojjetan manaa manarra deemuudhaan qoricha isaan akka isaan addaan hin murre taasisu. Keessumaa namoonni HIV qaban harki caalaa dhibee kanaaf hin saaxilamu waan ta'eef tajaajila nyaataallee baay'ee qabatu soorata guddaa ni barbaada waan ta'eef isa kanarrattis dhaabbilee fayyaa gurguddaa keessatti nyaata isaanii fooyyessuudhaaf mallaqa adda baasnee ergine nyaata akka isaan argatanis hin taasifna akka walii galaatti dhibee sana yaaluu duwwaas hin taane baay'ee dhibbana rakkoo ikoonoomii gurguddaa ni qabu. Yeroo dheeraa tajaajila argatu waan ta'eef maatiin isaanii isaan dagachuu maatiin gargar ba'an illee ni jiru. Kana kanarratti rakkoo hawaasummaa isaan qabanis duukaa bu'uudhaan fayyuusaa utuu mirkaneeffateen akka qoricha addaan hin murre fayyuusaa mirkaneeffachuudhaaf dhaabbata fayyaa dhaqee ilaalamee hin qabu jedhamee haga itti himamutti akka qoricha kana addaan hin murre barumsa adda addaas akka kennamuuf kennee qabaachuuf taasifamu.
Fakkeenyaaf namoonni dhukkuba sombaan qabaman keessaa mallattoon agarsiisan tokko qufa'uudha. Amma immoo dhukkuba koovid kudha sagaliin namoonni qabamanis mallattoon tokko kan jiru qufa'uudha. Isa kana attamitti sabii adda baafachuu danda'a?
Dhugaadhaa mallattoon isaa amma ta'e walfakkaataa garuu garaagarummaas qabaata. TB kun anfakkaatti kan bira sun taane torban lama sadii isa tokko kan nama tolu harka harkan nama rifkisiisu ho'inni qaamaas immoo darbee darbee kan dhufu malee yeroo hundaa kan jiraatu miti. Fedhiin nyaataa namni tokko qabu kan buusu qaamni huqqachuu akka walii galaatti dadhabbiin namatti dhaga'ama yeroo dheeraas kan fudhatu jechuudha. Kovidiin yeroo daatu garuu yeroo gaafaatti kan nama qabatu akkasumas immoo ho'iinsaas gara malee kan ol ka'aa ta'e mata dhukkubbiinsa hamaa kan ta'e al takkaatti kan baay'ee nama dhukkubu jechuudha. Inni tokko koovid kan yeroo dheeraa namarra ture. Kan koovid immoo arkeetu kan yeroo gabaabaatti waan namatti dhufu waan ta'eef gargar baafachuu hin danda'ama. Hawaasni keenya garuu kana hunda gargar baasuu hin danda'u. Kanaaf mallattoon qofaa kamiiyyuu jiraannaan gara dhaabbata fayyaa deemuun barbaachisaa hin ta'a jechuudha. Keessumaa torban tokkoo fi sanaa gadi yoo ta'e harka gaarii koovid ta'uu hin danda'a. Torban lama dabarraan garuu harka caaluu dhibee tiibii ta'uu hin danda'a waan ta'eef dhaabbata fayyaa dhaqanii qorannoo taasisuun baay'ee barbaachisaadha. keessumaa dhibeen koovidii namoota tiibii qaban irratti balaa hamaa fiduu hin danda'amu. Keessumaa namoonni tiibii qoricha wajjin wal baree koovidiin qabannaan carraan lubbuun darbuu isaanii baay'ee olaanaa waan ta'eef eeggannaa guddaan hin barbaachisa. Kanaaf dhibeewwan kana lamaan irratti wal faana turismii kan hojjennu ta'achuu dandeessu.
Dooktar Darajjee Dhugumaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.